mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muyumvira mu rwanda kuri fm mirongo icenda ijana kane n'ibice bitatu mu burundi naho mukatwumvira ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ine na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe turi kandi ku mugoroba kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri mwiriwe inshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi rya amerika hano muri studio ndwi muri kumwe na joy diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga cumi wa gatanu
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mutinone uno munsi mu kiganiro mu birisanga tuza kugaruka kuki twabatumiriye mu rwindangakaranga ishaka wo mu gisagara ca Ottawa muri Canada aho tuza kugaruka ku bikorwa bitandukanye uwo mugwi ukora harimo gutamba ikirundi no kwigisha kugitam- kugitamba ndi kumwe na Arida Ingabire ari mu bawushinze uwo mugwi nwaza ko ari umutumire wacu nyamukuru kugira ngo atubwire ivy'uwo mugwi Arida amahoro ngaho muri Canada Ottawa
diane yego waramutse amahoro yego ni amahoro namwe murakomeye turashima kandi wakoze kwemera ubutumire bw'ijwi rya amerika murakoze ni iteka kuri twebwe ko na mwadutumiye murakoze yego arida uyu mugwi ishaka wavutse ryari ngaho muri otawa
umugwi ishaka wavutse itariki eh, cumi n'indwi z'ukwa gatatu ibihumbi bibiri n'indwi niwo niwo munsi wa mbere twagize eh, igiteramo ariko iciyumviro cari cavutse eh, um- muri mu bihumbi bibiri na gatanu pardon, muri demisisi mu bihumbi na gatandatu na gatandatu Yego, murakoze uyu murwi ico cyumviro mwakizanye gihereye hehe kuko turamenyere nko mu bisagara binini binini binini nka otawa nubwo tuhasanga abarundi benshi canke mu bindi bisagara atari kenshi dukunze kumva ivy'imigwi ndangakaranga baratamba ibirundi bagatamba ingoma ariko kugira ngo habe umurwi ugira izina bifata umwanya muremure ico cyumviro cabaje mu gute urumva byatanguye ari abakobwa bari baratambye i burundi Mhm.
hanyuma umunsi umwe bicaye bariko baravyina imbyino bahora bavyina hamwe baryohewe baraca barinjira ati none iri tunga twahawe rizo- rizohava rirengana canke turashobora kurisangiza abandi Mhm.
tukaryigisha n'abari inyuma Mm.
hanyuma iciyumviro kiva ngaho baca baratora umunsi bazohora bahurirako Mhm.
baravuga ati misi yose kuwa mungu tuzohora duhura Mm.
tuvyine hama turondere abana tubigishe Mm.
hanyuma umugwi urakura barashika ku bantu nka mirongo ibiri Mhm.
urumva ico gihe niho vyari bigitangura haragira umuvyeyi umwe ababona ara- arabikunda hama aca arabaha imyambaro yabo ya mbere Mhm.
hanyuma ico gihe mu kwa gatatu um, k'umwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi i- intambo ya mbere batamvye mu bugeni Mhm.
niho ishaka yatanguye Mm.
hanyuma igenda irakura gutyo igitaramo ca mbere twagikoze mu bihumbi bibiri n'icenda Mhm.
hanyuma turabwira abana babwira abantu bose baratumira abantu benshi turashika ku bantu amajana atanu urumva igitaramo cacu ca mbere caritabwe Mhm.
hanyuma tugenda turakura gutyo gutyo Mm. uravuga yuko bari mirongo ibiri bagenda barakura ubu mugeze kuri bangahe harimwo abakobwa n'abana gusa canke harimo n'abashinga ntahe garida harimwo n'abashinga ntahe Eh.
unye turashika ku batamvyi mirongo itandatu Mhm, abenshi n'abakobwa mhm, ariko harimo nk'abahungu nka cumi na batanu ko hanyuma hakaba n'abandi rero badufasha badatamba urumva i- turashika nko ku bantu ijana twese duharuye n'abakora ibindi by'inyuma mhm.
Eh, yego arida uravuze ikintu c'imyambaro umuvyeyi ariyumviriye akabaha iyo myambaro ubundi uko ikirundi kimeze si impuzu izo ari zo zose umuntu apfa gutambanya nka ishaka impuzu mutambana ico kirundi canyu ni za zindi tubona mu gihugu c'u Burundi harimwo n'inzogera harimwo n'iki canke murafise impuzu bwite zikorerwa ngaho muri Canada mutambana
oya akenshi turagerageza tubishoboye tukazituma i burundi kuko nk'inzogera amayugi canke ubuyonga ivyo vyova i burundi Mhm.
hakaba rero n'ibindi dushobora gutora ngaho ngaha anyi Mhm.
tuka- tugakoresha imvutano canke tukarondera impuzu dushobora gukenyera Mhm.
Ah, ivyonye turashobora kubikura ngaha urumva turakura tura turakura i burundi ibindi tukabirondera ahantu Mhm. ari za kakarimbo hari ico kakubariye sabe akarimbo kariko karavuga hari ico kakubariye sinakumva neza reka tukaduze gato ha muco tubarira Yego.
wakumvise akaririmbo uramurera ego Yego.
hari ico Yego, kakubwiye nakumvise.
hari ico gace kakubwira ego cyane n'akabyino ko muri higa Aha.
ego hama akaba ariho jewe natanguriye gutambira Yego.
mu mugwi higa hamwe n'abandi bari muri muri iyi shyaka nabo nyine bahereye muri higa Mm.
urumva karatuma nibuka ivyo muri higo Ntango.
ego nico nashaka Mm.
kugaruka ko kuko wari umbwiye mu kanya gaheze ngo uyo murwi ishaka urimwo abantu bahoze batamba mu mirwi yindi itandukanye ariko je ndiko ndaraba nk'amavideo yanyu harimwo abenshi namenye batamba mu murwi higa hariho abandi mufise batatamba mu mirwi yindi itandukanye uretse abo bana baje kuvyigira ngaho muri Canada batari basanzwe babikora mu gihugu c'u Burundi ego barahari urumva abatanguye umugwi bobo bari batanguriye muri higa Mhm.
ariko twagiye turakira bose ni kuvuga yuko ubu unye turafise abatamvye mu ntatana turafise abatamvye muri lakozazo intashikirwa Mhm.
abatamvye mu mudeyo Mhm.
bose baraza Mhm.
hanyuma ni- ni itunga dufise muri iyi shaka kuko umwe wese arazana ivyo yashoboye kwiga hanyuma tukungurana twese Mhm. hama Eh.
ubundi vy'ikirundi gutamba indirimbo z'ikirundi nk'uwagitamvye arazi yuko hariho imirwi usanga yifitiye ivyayo hariho nk'abasanga bavuga ati twebwe turatsiba gusumba uko dukora ibindi cyangwa ugasanga ati n'abadeyo bafise uko batamba mu mudeyo n'iki muri ishaka izo ntambo zose murazihuriza ko canke murafise kimwe mwibanda ko gusumba oya urumva umugambi wacu ni kumenyekanisha iyi- akaranga k'i burundi Mhm.
ni kuvuga yuko ibyo dushoboye kwiga byose turavyiga Mhm.
Ntitu- ntitugira kimwe gusa turiga byose kubera ni ni itunga yuko uwutamba kimwe canke uwuva hamwe amenya n'ahandi ibyo bakora n'ibyo batamba Mhm.
urumva tubigira byose yego hama nk'abo bana baje kuzigira muri canada usanga bari mu myaka nk'ingahe nka gatonya mufise kangana gute gafise imyaka ine hama ugasanga barabikunda gose bararikunda cane Eh.
urumva mu bisanzwe tugiye kuraba dusanga gutamba ari nk'igikoresho dukoresha Mhm.
muga igikuru ari kwigisha akaranga Yego.
ni ukuvuga yuko kubera muri ibi bihugu dusanga usanga tubamwo usanga kenshi umuntu yumvise ngo afurika canke yumvise uburundi ikintu ashoka yiyumvira Mhm.
ntaba ari vyiza aba ari nk'ubukene canke um, ibintu bitameze neza ugasanga rero abana bato baragira nk'isoni yo kuvuga iyo bava canke bakumva batishimiye kuvuga iyo bava Mm.
rero ico ishaka ifasha nuko uwo mwana aje ari muto um, ara- arateba agakunda igihugu ciwe akavuga ati eh erega bwa bundi wacu hariho ikintu ciza kiriho Mhm.
hama akumva arishimye arakunze iyava arakunze ibimuranga Mhm.
urumva barabikunda cane baka- bagatumira n'abana bigana Mhm.
baka- bakumva yuko hariho agaciro ko kwitwa umurundi yego hama aba- aba- abanyekanada nabo bakavyakira gute izo ntambo iyo muriko muratsiba iyo muriko muratamba intambo zitandukanye barabikunda cane Mm.
urumva kubera uko twatanguye twarabwira abantu bose yuko babwirizwa gutumira abantu bari kumwe Mhm.
ni kuvuga yuko urinda gutumira abo muri kumwe ku ishuri ku kazi kwisengera aho ugenda Mhm.
urumva baratanguye kumenya intambo z'ikirundi Eh.
hanyuma ugasanga mu batamvyi nk'abana baje bavuga ngo je suis canadienne basigaye bakunda kuvuga ngo je suis canadienne d'origine burundaise akumva Bakemanga.
yuko abikunze yego hama n'abakanadiya nabo nyene ugasanga ubabwiye uburundi bavuga ati je imvi burundi ukadonadugije amaboko ngo oh ngo hamwe mutamba mutahaye ugasanga n'agateka ego basigaye babikunda batuzi Eh, mhm. nuko ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uno munsi muri byo turiko turaganirako ni arida ingabire wo mu rwi ishaka ishaka mumvise ivyo bakora baratamba ikirundi kandi ngo n'abanyekanada ba otawa batanguye nabo nyene kugikunda hari rero benshi dufise arida bashaka kuza kubaza ibibazo dutangure twakire emmanuel emmanuel ikaze ku ijwi ry'amerika
urakoze cyane urakomeye
turashima imana Mm, uherereye he
Nari- mu gihugu cy'u rwanda mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka bugesera Mhm, mu rwanda ndumva yuko n'agatelefone kariko karacamo neza uno munsi duga ku ijambo umutumire ni arida ariko ikibazo canke intererano
Eh, murakoze cyane mu gutanga mbere ndi ku nyarwanda ariko nabaye mu burundi imyaka igera muri itanu hariho n'ibyo nize kaminuza Mhm,
intango z'ikirundi ndazikunda cyane nagira ndagira ayita imbarayida izana myumvishe neza mm,
nkagira ngo baze ese ko nabonye harimo abajene bakiri batoya ese baba baragiye muri canada bagiye kwiga cyangwa benshi baba baravukiyeyo mhm, ese abo bari baravukiyeyo ikirundi baba baratiye gute mhm.
kandi nagira ijwi rya amerika nongere mbashimire cyane ku bw'ibintu byiza mukomeza kutugezaho murakoze mureba nk'umuziki urakoze cane gose emmanuel ngaho mu rwanda arida Ah, wumvise ibibazo vya emmanuel bitandukanye ngo abana ico kirundi naco baba bakizi muracigisha canke baje bakizi kuko hariho abaza ari bato
mm, um, hariho abataba bakizi Mhm, hanyuma mu kucigisha nta ntitwicara ngo ngo tucigire rimwe cose nko mu ishuri mhm, ariko buke buke uko tuza turavyina niko tuza turabwira ati iri jambo rivuga iki mhm, buke buke tukaza turabavugisha mu kirundi mhm, hanyuma baraza barakimenya mhm.
nta nta nta- ntitubigisha nko ku ishuri uwo mugambi ntawo turashobora gushikako Mhm.
ariko hariho ibyo baza baramenyeraho Mhm. hamaga Eh.
aji ngerageje kuca mbandaniza kuri ico kibazo ca Emmanuel ariko arabaza ivyo vyo kwigisha ikirundi no kugira iki akenshi urumva nk'amajambo usanga mu ndirimbo nk'iyi inye uramurera baba bahamagarira nk'ahagiye kubaka ngo baze bamurerere vyanse bamuhanure ayo majambo eh, murafatira ko mukavuga ati indirimbo naho mukunda umudiho wayo isigura iki kubwira umwana akura azi karanga kiwe yavuye ego akenshi turabisigura kandi nabo nyene barabibaza kuko aba ari abana bakeneye kumenya ivyo bariko baragira urumva akenshi turafasha- turafata umwanya wo gusigura ati indirimbo ivuga iki iyi ndirimbo itambwa muri muri iki gice c'i burundi hanyuma baka- bakabimenya Mhm.
Eh, yego turase kandi na emmanuel ku mu- bigira imana ku murongo bigira imana
hano ikaze ku ijwi ry'amerika
mwiza murakoze uherereye
uherereye karutsa muri komine nyabikere karusi mu burundi duga ku ijambo ikibazo kwa rida canke intererano
jewe mu bisanzwe kubera nka radiyo ibice bya amerika ntibicyumvikana neza mu burundi Mm,
Oh, na- nasomye kuri facebook gusa yuko hariho abakobwa bari bafise krede ndangakaranga baba muri canada Mhm.
baba yitwa ishaka mhm,
Eh, bagomba kubabaza ukuntu bagiyeyo bakagira iyo inisiyative yo gutanguza i- iyo- iyo- iyo- iyo krede yabo mm,
n'uko baronka ahantu bagenda kuririmbira bakabaha amafaranga cyangwa abazungu bahamya yuko bashobora gutahura ibyo baririmba kandi baririmba umuco w'ikirundi mm. emmanuel kubera ko bigira imana untunge kubera ko tuzi ikibazo kihari mu burundi fm zacu bazugaye arida yari yavyisha ibibazo bimwe bimwe mu gugume kw'iterefone ntujane inyota muga hagati aho abariko barasoma ama message yacu tubabwiye ko turi live kuri facebook ni voa radio yacu mushobora kutwumviraho kino kiganiro kiriko kiraba live
nshaka ego aho inge arida kw'ishure rero arida wumvise babazungu Ego, nabo ngo numvise.
barabitahana mhm, Eh, murakoze bigimana um, urumva u- uko uko umugwi watanguye watanguye nari- na- nibaza ko tuza gushobora kubigarukako mhm.
ariko turafise aho dutambira turahura iminsi yose kwa mungu hanyuma tukagira ibiteramo buri myaka ibiri Mhm, um, aba- abazungu bo ngaha ntibumva ivyo turirimba Mm.
ariko iyo babitubajije turabishura mhm, ariko ntikibuza yuko naho utaba wumva ururimi ushobora kumva indirimbo ukabona intambo kandi ukumva urukundo Mm.
nicyo kiba kiri gikuru hanyuma eh, sinibuka neza ikindi kibazo yari yabajije nibaza ko cari icerekeye ubu hama buryo.
yabajije ko ngo muri izo eh, ntambo musanga mugira urazi nko ku- mura- mura- hari igihe mubicisha amahera mukagenda mu gutamba nko mu bugeni mukagenda gutamba nko mu bitera mu bindi kugira ngo eh, mushobore namwe kuronka nkumbure n'ico muriha aho mukorera iyo mirimo itandukanye yego mbi- urumva eh, akenshi hariho ibyo turihisha n'ibyo tutarihisha mugabo eh, duhereye ku urumva muri muri ibyo biteramo tugira Mhm.
amafaranga turonkamwo kenshi aba ari ayo gufashisha muri twese nta n'umwe ahembwa twese tubikorera ubuntu n'urukundo Mm.
ariko ayo mafaranga dukuyemwo arafashisha ari i burundi canke agafashisha muri canada ndaza gushobora kubabwira ibyo twashoboye gushikako mu nyuma ni- nitwabishikira Yego.
hanyuma hakaba n'aho dutamba mu bugeni Mhm.
mu bugeni mm, amafaranga ducurumva sina menshi kubera ikiba kiri gikuru aba ari gushobora guha uwo munezero umuntu yo kumva yuko n'ahagiriye urubanza kure y'iwabo Mhm.
yashoboye kumva yuko umutima wiwe utari kure yego kandi mukamutwikurura mukanagira twa tuntu twose tumenyereye mu burundi ego Mm, nzohava nza gukorera ubugeni nk'iyi
aribu cyane cyane ukadutuma ko no ngaho twoza Yego, yego.
ego hanyuma turagira n'ibindi bitaramo nk'ubu unye kubera ino hariho mu kwezi kwa kabiri uku- eh, bibuka eh, ubuzima bw'abirabure muri amerika Mhm.
no ngaho kenshi barakunda kudutumira urumva kubera turabirabure hakaba n'ikindi dukora ki- ki- du- dukunda cyane ni kugenda mu bigo by'abakenyezi hariho ibigo ino usanga byakira aba- abakenyezi baba barahuye n'ingorane hanyuma akenshi barakunda kugira i- ibintu byo gutuma baryoherwa canke bakahimbaza umunsi mpuzamakungu w'abagore aho turakunda kugenda tukamarana umwanya tugatamba nabo tukabigisha gutamba ikirundi ba- tukava ngaho ba- baryohewe gatoya twaba- twaba- twaberetse urukundo Mm. urakoze rwose agida numva ari ibintu biriko birafasha ku karanga kanyu ko mutakibagira nubwo muri ngaho muri canada Mm.
ubundi dufite ku murongo ni amerika amerika kaze ku ijuru rya amerika ego amahoro yego murakomeye ego namwe muraho turashima aho uherereye hama uduge ku kibazo kwa agida twatumiye ego mperereye mureyare kunada Mhm.
Eh, mfite ni guterera hamwe n'ikibazo guterera ni gushimira uwo mugwi ishaka ndamaze kuja kuraba ibiterano byabo birahimbaye kubona abana bafite nk'imyaka itanu itandatu bariko baratamba ikirundi batavukiye mu burundi mugabo ukabona bariko batamba akaranga c'aho bavuye nk'uko harida yabivuze I- ugutamba ni ni n'igikoresho bakoresha kugira ngo bamenye iyo bava umwana amenye i- akaranga y'aho kaba k'ababyeyi biwe aho kavuye kuko nk'uko bavuga iyo igihugu kitagifise akaranga cyake hakaranga kiga- kigatangura kugatera mu bana bacu ni nk'aho ni ni nk'igiti kibuze imizi ico naco gikaca gipfa icyo rero no kubibaza no kukibashimira cyane rwose ishaka hariho n'undi mugwi ngaha moreyare ugira nk'ibyo nyene by'ishaka ikibazo nari mfite gihagarikiye ku kuntu cyane cyane kuko ugiye kuraba muri ibyo biteramo ukaraba iyo migwi igizwe cyane cyane n'abakenyezi n'abagore n'abakobwa ukabona abagabo twebwe turi bake muri iyo mu- muri iyo migwi nk'aho umenga akaranga eh, uwujejwe gu- gutanga ako karanga n'abagore n'abakenyezi nagira imbaze yarida nihereye ko na jewe eh, woduhanura iki wo- ni ni gute abagabo abahungu twubikaho iby'akaranga kugira ngo natwe eh, abahungu bacu eka n'abakobwa bacu cyangwa bashiki bacu tubafashe dufashanye hamwe kugira ngo duteze imbere ako karanga kabandanye tubandanye dutanga twigisha ako karanga tugahanahana urunganwe ku rundi Mhm. urakoze cyane rwose amerika kuri ibyo bibazo byabwira umunsi mwiza ngaho montreal eh?
yego mwese Mhm.
Mm.
arida Ura- urakoze cyane amika Eh, nashaka gutangura ku- kumera nk'uwunganye gato igiteramo cacu ca mbere citwa utazi yaza ntazi yaza Mhm.
urumva biri birahambaye cyane kuri twebwe yuko abana bamenya mu by'ukuri iyo bava kandi bakabiryohererwa bakishimira ico bari n'ikibaranga ku byerekeye ibyo by'abahungu nibyo akenshi nk'ubu natwe mu mugwi wacu cyangwa mu yindi migwi kenshi usanga hari abagore igi- benshi kurusha abahungu igituma muri iyi shaka harimwo abakobwa benshi ni kubera igikoresho dukoresha ari intambo urumva twebwe intambo tuzi ni iby'abakobwa hama ico nibaza gishobora ku- guhinduka ubwa mbere na mbere ni uko wumva mbanje gutera akamo abagabo canke abahungu baba bazi intambo z'ikirundi boshobora gutangura kuzigisha kugira bashobore kuzana abandi nabo eh, ba- baze mu ishaka canke mu yundi mugwi bashobore guhura gutyo ica kabiri ishaka ikoresha intambo kugira i- yigisha akaranga ariko hariho ikindi kintu kumbure coshobora guhuza abantu bakaganira akaranga ndazi yuko nkino hariho ibintu byinshi bagira vyo kwinonora imitsi ugasanga barakinye basket barakinye umupira kugira bashobore guhura bakaboneraho kuganira urumva ntikibuza yuko umuntu yotora ikindi gikoresho cotuma abantu baja hamwe kugira bashobore kuyaga bashobore kungurana eh, mu buzima ariko vyoba vyiza dushoboye kuronka n'abigisha intambo z'i Burundi kuko ziriho kandi nyinshi yego none ga ari abo wari wambariye ko hatarimo aba mm, abapfasoni gusa n'abigeme muri muri ishaka abagabo ko wumva badatamba baca bakora iki baratamba Mhm.
Twara- twara- twarabyize aha uko twashoboye yego ego urumva hariho ibyo twibuka twibye i burundi hariho ibyo tubona ubu umye ku mavideo hakaba n'abantu usanga baratambye i burundi naho bataba bafite umwanya wo kuza iminsi yose ku bamungu bakaturonkera nk'umwanya nka kabiri canke gatatu bagahura n'abo bahungu bakigishanya gushika dushike ku kintu tubona yuko gishemeye Mhm. nuko Jose na Theophile ku murongo ikaze ku ijwi rya Amerika Theophile Theophile ndiko ndumva agatelefone kiwe katariko karacamo turongera tumuhamagare akarimbo ni kabugubugu k'umurwi ndangakaranga w'abagumyabanga arida wavuze yuko hariho abahora muri higa harimwo abahora mu ihunja harimwo abahora muri intatana benshi mufise imigwi itandukanye eh, baje bavamo hari akaririmbo kanyu muri ko mwiyumvira gusohokera bwegu nka- nk'aba- nk'abo muri em, ishaka
ego ico ciyumviro kirahari ntaco turashobora gushikira mugabo kirahari turiko turizera yuko nko mu giteramo cacu gikurikira mu myaka ibiri tuzoba twashoboye ku- kugera aho tugira igiteramo twebwe nyene dushobora kwivinira urumva aho tugeze ubu turacatamba imvino zo mu yindi migwi ariko turi turi mu nzira yavyo Ego, hama izo mbyino murazitamba mucishije mu mamashini atandukanye canke murafise n'abaririmbyi bavyina bakikora mu gahoko
Um, akenshi dukoresha ibyo tuba dufise dukoresheje ibyuma ibyo baba ba- tuba dufise ku masede yabo ego ibyo kubyina ntabyo twari bwashikire cyane umwaka uheze turashobora kugira nk'i- nk'imbyino nka zibiri canke zitatu hanyuma izindi tukazikoresha dukoresheje amaradiyo ariko ubundi mm, ibyo kwibyinira ntabyo twari bwashikire neza ariko turiko turiga bukebuke Ego, nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndi Diane Nahazo yaremesheje mu isanga y'uno munsi mumva iri kwirashimikira ku vyerekeye ibikorwa bitandukanye vy'umurwi ndangakaranga ishaka n'umurwi urihurikiyemo abatari barundi baharugwa muri mirongo itandatu ari ngaho muri Canada Ottawa Arida Ingabire niwe mutumire wacu ari mu bashinze iryo shirahamwe murumvise iyo bavuye n'igituma babikoze hama wari watubwiye akantu yuko rimwe na rimwe mutumirwa mu biteramo usanga babahaye udufaranga hama mukaturungika mukakoresha ikindi mu Burundi ayo mafaranga avamwo ivyo bikorwa bitandukanye ni nk'ivyahegari kuko ntiwagishitseko neza ego um, ingene tubigira ni uko nk- nk'uyu mwaka du, dufashije abantu mu burundi igiteramo gikurikira cadufasha muri canada kubera kuri twebwe bi- birahambaye yuko twumva yuko turi abarundi kandi dushobora kumva ko tugira n'akamaro kuko turi n'abakanadiya urumva kimwe ntigihanagura ikindi Um, igiteramo ca mbere twakoze mu bihumbi bibiri n'indwi a- aho onye urumva umugwi wari ugitangura nta nta mfashanyo twatanze byagiye mu bigega by'ishaka ariko icakurikiye mu bihumbi bibiri n'icenda twafashije ikigo cy'abantu ah, bakuze cyitwa maison sante elizabeth Mhm.
cy'i bujumbura Mm, urumva twarabafashije citerne do kugira bashobore ku- kwakira amazi y'imvura mm, hanyuma mu bihumbi bibiri um, na cumi na gatatu twafashishije mu bitaro bya- by'abana ino otawa Mhm.
yitwa ciyo mhm, twafashije reve d'enfant ni ni- mu bitaro barafite uh, abana baba barwaye indwara zidakira Mhm.
za kanseri n'izindi Mhm.
hama bakaba bafite nk'icifuzo bafite nko kuja mu ndege canke guhura n'umuririmvyi bakunda Mhm.
hanyuma urumva naho twafashije kubera tuba dufite abana benshi twashatse gufasha abandi bana mhm, hanyuma mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu hoho twari twashoboye kuronka amafaranga agera ku bihumbi bitanu by'ama- by'amadolari y'amakanadya mhm, hanyuma turayafashisha mu ikambi ry'impunzi i mahama mhm, eh, du- duciye kuri maison shalom mhm.
hanyuma ico gihe ikindi twari twagize ni uko umunsi w'igiteramo twari twashize amasanduku hanze turabarira abantu ati nimba mufite impuzu zo gutanga Mhm.
muzizane tuzirungike mu ikambi y'impunzi y'imahama Mhm.
urumva ni ibyo twagize ego numva ari ibikorwa byiza turase kandi na claude ku murongo claude ikaze
uko murakoze uherereye he
ibisoni mu kirundo ibusoni mu kirundo
yego yego iyi ntererano cyangwa ikibazo kuri arida ingabire
ni intererano kandi hakaba hariho n'akabazo ushobora kuba iwariza tuvuga ku ijambo
maze ntangiriye ku kabazo nashaka mbaze ko aho bari uwo mugwi bahari bafite ukuntu bigisha urundi rwaruka ca- cyangwa se ari umugwi nyene arubuka ata- ata objectif afite yo kwigisha urundi rwaruka ibijyanye n'imico n'umusanga karanga ushaka kuvuga urugwaruka rundi rukor- rukomoka mu bindi bihugu cyangwa iki
rukomoka mu burundi mugabo bakiri bato batari bato bari mu mugwi ko bafite umugambi wo kuba mu kubigisha ibijyanye n'iyo mico ndangakaranga Mhm. nubwo bataba bari muri iryo shyirahamwe Mhm, yego mhm.
kugira kabiri naho nagira ndababaze ntimuze ko bafashije abantu bari mu nkambi mahama n'ahandi none nta mugambi bafite ko bafata nk'abandi bana bari basigaye mu gihugu ko naho tuzi hariho abana badoze nk'abana bo mu ibarabara cyangwa nk'abandi babura amafaranga yo kwa muganga uwo mugambi baba bawufite Mhm.
Ham- hamba rero nkarangiza ndabatera intege gusa ibyiza ni uko mbona bufasha n'abandi bana kuko no mu gihugu hariho abandi bana bakeneye imfashanyo bari mu buzima butandukanye murakoze Mhm, urakoze cyane claude arida Ja, murakoze claude um, nashaka mbanze nishure ku cerekeye gufasha Mhm, um, mu by'ukuri abo gufasha ni benshi Mhm.
kandi tubishoboye two- twofasha ari burundi ari muri canada twofasha um, urumva umwaka uheze ibyo twashoboye yari gufasha bimahama uyundi mwaka ntitwashobora ibindi tuzobikora mhm, Eh, ku byerekeye kwigisha imico ndangakaranga nashaka mm, menye neza icyo yashatse kuvuga yashatse kuvuga i- iyindi mico ata- idaciye mu mbyino Oya, Canke- yashatse kuvugaga ari kubera ko yavu- wagarutse yuko abo bana bari ngaho muri club yanyu um, ishaka muronka akanya ko kubigisha ico kirundi gutamba n'akaranga mukakabakundisha ati abo bana nabo bataba bumva bafise umwanya wo kuza badashaka canke batari muri iyo club bobo gute murategekanya muri kazoza ka hafi canke murabikora ko ishaka ifata nk'abana nkabangahe ikavuga ati no munsi turiko turabigisha ivy'akaranga k'u Burundi Mm, urumva hariho iyindi migwi ibigira Mhm.
ugasanga nko mu ci kubera baba bari mu buruhuko baravuga ati abana ni mu bazane tubigishe ikirundi tubakinishe ibyo twahora dukina i burundi Mm.
ariko natwe mu- mu mu bintu mu byifuzo dufite turashaka kugira centre culturelle Mhm.
ahantu tuba dufite inzu dukoreramwo haza abatamba ariko haza n'abiga Mhm.
urumva i- ibyo biri mu migambi ikomeye cyane dushaka gushika Mhm.
yo kuronka aho twokwigishiriza eh, imico ndangakaranga y'abarundi Mhm.
yego murakoze cyane twese kandi na ndayambaje ndayambaje ikaze ku ijuru ry'amerika ndayambaje ndumva tumutaye ku murongo wa telefone ariko turongera dusubire nawe kumurondera hama abandanye agira ivyo abajije arida hariho akantu bakunze kubaza um, canke bakunze no kubona abantu batari bake uriko uraraba ubu unye intambo z'ikirundi em, zarateye indi ntambwe kera uko zari zimeze yaba mu mudiho yaba gutamba byaratandukanye n'inyambaro nazo biratandukanye biroroshe yuko mufata ku karanga mukakavanga n'ibigezweho ariko mukaguma ko nyine muvuga ati uko bigenda kose wa mudiho uhinduka ukava muri rurege ukaja mu bindi twebwe dutegerezwa kumvamo aka kantu ni ikintu coroshe
ni ikintu kitoroshe cyane Mhm.
ariko ni ikintu gikenewe Mm.
urumva nibyo hakitwa ibintu birinda guhinduka kuko imyaka ira- ira- irahinduka Mhm.
Em, nibaza yuko igikuru aho cadukorera ni kumenya muri iyo ntambo ni igiki kiri ku muzi wayo iyi Mm.
ntambo bayitamba hehe ni igiki n'ukuri ki- kijanye eh, n'aho n- n- n'iyo ntara Mm.
hanyuma nibyo turashobora gushiramwo aka- aka- akagezweho cyangwa akavuye ahandi Mm.
ariko hariho ibintu bimwe bimwe bidashobora guhinduka hariho uko uri kura- uratamba n'amaguru cyangwa uko uko ugira amaboko hariho ibiza- ibitabwizwa guhinduka Mm.
yego ariko nta kibuza yuko umuntu ashiramye ibyiwe kuko usubiriye kubiraba mu bisanzwe gutamba imbere y'uko dutangura kubigira mu biteramo yabari babigira mu minsi mikuru kubera uba uryohewe Mhm.
urumva mu mwanya uri kuratamba kubera uryohewe bya- byarenze amajambo Mhm.
ntuburi kuraharura ngo ngo ntuburi kuraharura byinshi uburi kuraryoherwa gusa Mhm.
urumva u- ubwirwa ku kwiyexprima uko ubyumva urumva birinda guhinduka Mhm.
Mm.
yego mukaba muri ko muratwumva haba kuri facebook live aho turi live canke muri ko muratwumva ku mirongo ya fm itandukanye canke kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com mushaka kugira ico mubaza arida ingabire ari mu bashinze umurwi ishaka wo mu gisagara ca otawa muri canada mumva uri kuratera imbere mu vyerekeye vy'akaranga no kukigisha mutubipe kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe hama tubahamagare muterere ivyumviro guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe arida hari umurwi w'ingoma wo mufise
umugwi w'ingoma urahari otawa Mhm, kandi eh, twama dukorana kenshi tugize ibiteramo turakorana bitwa remesha drum mhm, Um, urumva si shaka ariko iyo tubakeneye tura- turabikorako nabo badukeneye bakatwikorako mm.
yego hari umugambi wa hafi wo kugira ingoma zishaka bwa- bwanyu bwite
ntabyo turi ntabyo twari bwiyumvire Mhm, yego i- i- mu bisanzwe igikuru ni uko biba biriko birakorwa yego yego ntibirinda gukorwa gukorwa na twebwe ariko tubonye yuko biriko birakorwa twebwe ca tu- ca twumva ko turi amahoro Mhm, umunsi byokenerwa atariho baki- bakiri tukabona ca cifuzo cacu co kumenyekanisha akaranga k'i burundi ntikiriko kirashika neza Mhm.
twovyiyumvira Mm.
ariko mu mwanya bariho kandi babikora neza ca dukorana yego hanyuma eh, nk'ubushikiranganje bujejwe ivy'akaranga ngaho muri canada bubaha ikibanza nyabakiga eh, arida duha ikibanza gikomeye cane Mhm, tuba mu gihugu gi- gishira igiciro ku ku, ku makominote yose Mhm.
hariho importance sur la diversité mhm, hanyuma bagashaka guha ikibanza ibihugu abantu bava bakomoka mu bihugu byinshi byo ku isi mhm, urumva ni, ni nayo mpamvu twashatse kugira ishaka kugira uburundi bugire ikibanza muri urwo rutonde Mm.
rw'u- rw'u- rw'ibihugu bi- bi- bikunda kwerekana akaranga kabyo mhm, urumva ni kuvuga yuko hari ibiteramo bizana um, intambo zo mu bihugu bitandukanye Mhm.
akenshi baraduhamagara bakavuga ati twari dukeneye ko muza kutwereka namwe mhm.
ingene ingene mutanga iwanyu namwe ico mwungura kuri ku mico kama ya kana ku mico ya Canada Mhm.
kuko tuba mu gihugu kirimo abantu benshi urumva ni nk'uko imico y'u Burundi tuba tuje kuyishira ku rutonde y'ubutunzi bwa bwa Canada canada hama ugeranije ugeranije n'iyindi mico ntawovuga ngo ni wa mbere ngo bajye n'aba kabiri ariko urabona ko ibihugu vyose biri ngaho onye n'uburundi bufise ikibanza ciza mu kwerekana no kumenyekanisha ako karanga kabo biciye muri izo Yego.
ntambo ego burafite ikibanza kandi nta urumva ibyo kurutana nta biba birimo cyane nibaza yuko bivana n'umwanya muba mumaze mubigira mukateba mukamenyekana uko haca umwanya babamenya hama bakaza barabatumira kandi hariho ikintu nibaza ko ntari navuze n'umugwi yishaka harimo n'abakanajya hari n'abatari abarundi yego ego hama nk'ubu unye uwutwara ishaka muri uyu mwanya nta n'ikirundi avuga ntiyavukiye urundi papa wese umurundi ariko yarashoboye kugera ahantu yumva yuko arakunda ishaka kandi arakunda uburundi akumva yo bitangira umwanya n'ingufu ziwe
nabo nyine bagatamba ico kirundi abo banyamahanga ego n'abakanajya bakaza bagatanga ikirundi Ego.
ntawe dukumira ego nuko akaririmbo nako niyoronimu nako nyene ngira karafise ico kakubwira kuko kari mu turimbo higa mwatanguye gusohora kera kera cane gose araheze ngira ngo nk'imyaka irenga cumi n'itanu ntibesha Mm, E- ego ego ego ketse aririmbamwo ubu nyene ngira n'abapfasoni bageze kure ego eh, kandi hariho na mavera Eh, muri eh, kumera yaririnzemo muri iyo ndirimbo kandi asigaye ari mu ishaka eha ego urumva ni umu- ni umu- aradufasha cyane mu ishaka Ego. reka tukumvirize Ego.
gato kano karirimbo yoronimu hamace tugaruka twakira amatelefone yanyu mwe mushaka kugira ico mubaza arida wo mwishaka ishaka mumvise ko ari umurwi wigisha ikirundi ukanagitamba mu gisagara ca ottawa canada akaririmbo niyoronimu ka higa higa mwumvise yuko abari bayigize batari bake ubunye babarizwa muri guhupu ishaka yo mu gisagara ca ottawa muri canada arida turafite kandi na claver ari ku murongo wa telefone claver ikaze
ego ndabumva urakomeye
yego amahoro meza ariga Mm, amahoro kava
mhm.
narifite akabazo nagomba kubabaza uherereye he uherereye he kwanza ga clave
agenda ubujumbura nduga ku ijambo rero
agira ati Mhm.
akabazo nagomba mbaze Na- nagomba kubanza bwa mbere mbaze ndabashimire buzima ku kuntu mwagiye mu mahanga mugateza imbere imico n'akaranga by'igihugu cyacu murakoze ndabashije buzima ni igikorwa cyiza mwaragize neza cyane kandi kuraje
murakoze hanyuma akabazo nagomba kubabaza nagomba mbaze ku bw'uwo arongoye iyo perezida numvise ko umenga ku murundi none kuba barongoye ah, yumviriza melodi mu gihe muriko murashyikiriza iyo mico n'akaranga k'uburundi canke arumva amajambo mushobora kuvuga bimeze gute ego Eh, uyo aturongoye yitwa larisa nkerabigwi Mhm.
mama wiwe ni Mm.
umurundikazi ariko wewe ntiyavukiye i burundi ntiyasiho yakuriye ariko yatanguye gutamba muri ishaka ari umwana muto afite nk'imyaka mm, cumi canke irenga gato urumva eh, n- ya- yayikuriyemwo yayikuriyemwo Mhm.
nibaza ko ndamubeshe yarakuze gato kurusha Eh, ariko urumva ya- yaratambye hama arayikwiramwo hanyuma ku byerekeye kubyumva urumva mu, mu kugira umugwi hariho byinshi biba bikenewe kandi ntawubyishoborana urumva aca dufashanya hariho umwe ashobora neza kugira ibyo mu bigega akora ibyo hari ushobora kuganira neza n'abantu agakora ibyo urumva uyu onye adutwaye n'ibyo aradutwaye ariko ashyigikiwe na benshi urumva turafashanya kugira ibikorwa bigende neza
urakoze cyane rwose claver nibaza ko inyishu wayironse yego turafite kandi turafite kandi na pacifique ku murongo pacifique ikaze aho uherereye hamuduge ku ijambo
ego cyane cyesanga ndaha mu gisakara cya bucumburu mpakatse mu kinindo ego ndumva uwo muntu yiyumviye kugira iyo kerede ntawe utomushimira cyendere nk'ubwanjye nabanza kumushimira nk'iyo umuntu yumvise izo ndirimbo z'akaranga k'uburundi iyo rero wumva igituma umuntu yabanza akamushimira ni uko wewe imico yiwe numva yuko wewe ariko arateza imbere akaranga k'uburundi nubwo ari hanze y'igihugu kuko na twebwe ngaha mu gihugu cyacu ariko uraraba imico imwe imwe hariya iriko iragenda imera nk'iyitituka kuko urabye nko mu kwaruka usanga nk'intambo bitambira ari intambo zo hanze mu bindi bihugu by'abazungu uzosanga ari nk'intambo z'uburundi zigenda ziragira urumva nicyo gituma rero iyo wumvise nk'umuntu ariko arateza imbere icyo gisata nta muntu azomushimira ariko rero akabazo nagomba manza ndamubaza ati mbese ko babikoreye iyo muri canada byoba byoroha ku buryo izo ntambo z'ikirundi nk'abana baba bavukiye oya birashobora kuborohera gutahura imico n'akaranga by'uburundi cyangwa intambo z'ikirundi cyangwa iyo kerede yoba irimo abarundi gusa abazungu bo boba bayirimwo cyangwa bo boba babitahura gute cyangwa iyo oya babibona gute nk'abandi bantu bo mu mahanga n'iyo oya kugira natwe twumve yuko umuco wacu woba ukunzwe nk'uko dukunze kubona natwe no usanga abantu batamarira imico y'ahandi hantu ndamubaza ati none ko babigiriye iyo hanze nta kuntu natwe ino bitwegereza kabisa bakigisha urwaruka n'abandi bazovuka ku buryo akaranga kacu katozimanga na burundu na burya twari dufise umuco mwiza n'intambo nziza zari zibereye pacifique waba usanga uri kuramusaba byinshi kuko no ngaho mu burundi hariyo imigwi myinshi yego arida ntunge ndagusaba ikigongo kuko urumva ijwi rya amerika hari ibibazo uza gusanga uri kurishura kabiri gatatu ijwi rya amerika baratwugariye imirongo ya fm mu gihugu cy'u burundi hariho abatatwumva bisigura yuko ashobora kuba yafatiye tumwe tumwe kuri facebook atumvise n'uko watwishuye utubazo mu twabajije wari watwishuye ariko usongora umusore umubwire nta kibazo egome nta kibazo urumva mu gutamba twakira bose abarundi abatari abarundi hanyuma tukabigisha igitaramo cyacu tukigira rimwe mu myaka ibiri muri iyo myaka ibiri haba hariho umwanya n'ukuri kugira umuntu yige kandi kubera dufite intambo nyinshi kimwe kikunaniye ikindi nticokunanira kandi n'icyo tuba tudejwe tuba tudejwe kubigisha kandi igikuru si uko uba utamba uba uri uwa mbere igikuru ni ukuba wagize ibyo ushobora byose kugira bise neza hanyuma sinzi ko ndi ko ndibagira ikindi yari yavuze ku byerekeye koroha kubyigisha ku bana bavukiye ino ntibigora kuko baba babishaka urumva igikuru mu bisanzwe n'ishaka hanyuma ikindi ni uko icyo dushimika ko nibyo hariho gutamba ariko gutamba ni nka bonus igikuru ni uko tuba twabigishije yuko barinda kuza barinda kugira disipurine iminsi yose kwa mungu bakaza turabigisha yuko barinda kuvuga nk'ubu iminsi yose turi ko turimenyereza duhejeje muca mwicara hama abandi bakavuga ni kuvuga yuko barinda naho umwana yaba ari umwana muto w'imyaka itandatu turamuha ijambo akavuga ati oh wewe ahanyu uzokosore cyangwa akakubwira ati ahanyu wagize neza ibyo birafasha yuko abana bakura bumva yuko bafite ijambo yuko si kubera uri umwana yuko udashobora kuvuga igikuru ari kuvuga mu cubahiro yego urumva nibaza yuko igikuru ariko tubigisha uwo muco w'ikirundi wo gusoneranira hanyuma tukabigisha ko barinda kuba amagiriranire kuko turateba tukaba nk'umuryango turagira icyo bita mu cyongereza sisterhood tukagira ubumwe yego nicyo kiba kiri gikuru mbega kwa mungu mumarana amasaha angahe tumarana amasaha abiri yego kuva saa munani gushika saa kumi mugaca mutangura mugatamba mukongera mukagira n'ibyo biyago byanyu ego Mhm.
ego Ego turase kandi na Ezekiel Ezekiel nawe ikaze Eze- ndabaramukije Ego urakomeye
ejo ndakomeye kumenga ijwi ni risa n'iritaratangura weekend
sa kumenga ijwi ryawe risa n'iritaratangura weekend
rero ibikana Eh, uherereye ga Ezekiel
Eh, ndi bujumbura mu burundi duga ku ijambo
Ah, ndaramukije inshuti z'ijwi rya amerika aho bahereye hose Mm. barakumva Eh, hama nashaka guterera kuvuga yuko uwo mugambi w'iryo shyirahamwe ari mwiza cyane Mm.
kandi turabateye intege cyane bashishikare batera imbere ndetse bigishe abana babo kugira i- Allo?
turiko turakumva Ezekiel Mhm.
kugira bamenye imico y'ikirundi aho bari mu mahanga kugira bamenye ingene bokwifata mu mu ngendo z'ikirundi Mhm.
mu bisanzwe sinari- sinari- sinari namye ku murongo kugira numve ibyo mwavuganye kubera nshigiye ku murongo mu kanya Eh, nicyo gituma ngira ibyo mwavuganye byinshi ntabyumvishe neza ariko ntaco usikazima ubateye intege hama uze kuja kuri facebook yacu vowa radio yacu ushobora kumviriza ikiganiro unyene kiriko kiraba canke naho uze gusubira kucumviriza haba kuri facebook canke kuri wezi tata kaburungu radio yacu vowa kaburungu com
sawa mukomere mushishikare kugira ibihe byiza ku ijwi rya amerika urakoze cane Mm, Sawa.
ego arida wumvise ivyo ezekiel akubwiye ego Mm.
murakoze cyane ego ego Mhm.
Ha- hariho ico pacifique yari yavuze nibaza ko ntagarutse ko co kuza kwigisha i burundi ego mhm.
nashaka kuvuga yuko urumva burya ab'i burundi nibaza ko aribo badufasha kurusha Mhm.
kubera ariho biba biri Mhm.
hama mbonereho n'akaryo ko gutera intege imi- imigwi y'i burundi ibandanya ibyina ibandanya itamba ibandanya ituma akaranga k'i burundi ka- ka- kagumaho kandi tukakaronka aho kari mu masanamu canke mu- mu byanditse Mhm.
kubera ni ikintu kiba gikenewe yuko mu myaka mirongo ibiri mirongo itanu tuzoshobora kuraba inyuma tukabona aho a- inkomoko zacu Mhm.
Eh, ego turase kandi na bagwa neza ikaze bagwane
Yego mwiriwe neza.
murakomeye
Yego neza ndakomeye ndi hano mu Rwanda i Kigali.
nduga ku ijambo
Njye mbere na mbere nabanza nkabashimira ko mikaze.
Mhm,
Noneho iryo tsinda mhm,
ririmo gukora ibintu byiza cyane.
mhm,
Noneho njye nkaba narishishikariza kwi- kugenda ryigisha abandi bakiri batoya kugira ngo nabo babashe kujya muri iyo gahunda.
mhm.
Nta kindi murakoze cyane.
murakoze cyane aridangira ngo arabyumvise iby'umubwiye ego ndabyutse kandi ndabishimye murakoze cyane ego Eh, urakoze cyane rwose bagwa neza ugire umunsi mwiza ngaho mu gihugu cy'u rwanda kigali ikiganiro ni muri isanga turiko turasa nk'abasozera mu minota cumi n'itatu gusa tuzaba duhejeje ariko mu kurindira ushobora kubandanya kubahamagara mutubise kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe canke naho mukatwandikira kuri whatsapp aha, iyo niyo whatsapp yacu nyene kuri facebook yacu vewa radio yacu gutyo tukabahamagara aho muri akaririmbo ni yeronimo
Ndagukinira wihorere, ndagusambira wihorere, iyo ndaguhoze rirengezama.
turacari mu kiganiro n'umurwi ishaka aho bariko baratubwira ivyo bakora mu vyerekeye akaranga bitandukanye mu gisagara ca Ottawa muri Canada umutumire wacu ni Arida Ingabire turafise mu bariko baratwumviza bashaka kugira ico babajije canke baterera Jordi Jordi ikaze
ngambu urakomeye ni amahoro turashima mm, uherereye
jewe mberereye winzo Mhm.
aha ontariyo nyene Mhm.
Mhm.
Eh.
nashaka gukeza ishaka asanzwe ndi umumamvu ndatamba rimwe rimwe nashaka gukeza lita Mhm.
igikuru nitira rishise mvuga Eh.
Ha- hari n'akabazo sinzi kahava nyemerera n'aho nsanzwe ndimwo petetre nashaka kumenya juste ko nimba baba bafite imigambi dufate nko gushinga imizi mu yandi mazira yo ngaha nyene muri canada Mhm.
Mm, nk'ico ahanini kwari ukubakeza kuko dukora iki- bakora igikorwa ki- giteye ishimwe kabisa kuko barokipa abana baka- bagatuma eh, culture yacu i- i- iguma idarapo riri hejuru Mhm.
Mm.
Ego Jody Nivyo.
imbere yuko Arida akwishura kuri ako kabazo nimba bategekanya kushinga mm, amashami mu bindi bisagara bitandukanye vya Canada reka nibaza ko no muri Amerika baje tutobanka mbanze ndakwibarize wowe aho muri ishaka uratamba yo canke ufise y'umwana nimba atari banga
uvuze N- aho muri ishaka urahatambira canke urafise yo n'umwana nawe abikora Eh, nda- sindagira iryo teka ryo kugira umwana ndatamba Eh, uratambaye kandi ukumva biku- Oui.
bi- ubifata gute nk'umurundi wavuye mu gihugu cawe ariko ukashika ahantu ukavuga ati ndafise aho ndiko ndabandanya nkurikirana ivy'akaranga kacu ubu birateye biraryoshe cyane kubona umuntu ari mu mahanga ariko akagumana ako karanga Mhm.
bakakwigisha petete n'ibyo utari uzi utahora ukora mu gihugu Mm.
ukaza kubimenya bino Mhm.
imana ishi- idufashije tukatubyigisha n'abana bacu komisa ni- n'akaranga kaka- kagahoraho Mhm.
Eh, numva ari ibintu bikomeye Yego.
kandi turabikunda Eh, birakorohera none ko Ingorane mva dufise yuko utaronka abahungu benshi ariko ngira bido- bido- ni ugucuza urahimiriza abo mubana n'abo aho ushika hose
turagerageza urakoze Jordi reka arida aca kwishura
ok merci Mhm. arida arida nashaka kwanza gushimira jordi urakoze guhamagara kandi no no ku kibazo ubajije Mhm.
um, ku vyerekeye gushinga imizi mu bindi bisagara biragoye gato kuko uh, nta ntawushobora byinshi Mhm.
ariko ico tugira nuko iyo hariho uwundi mugwi uriko ura- ura- urashaka gutangura ahandi tura- turafasha abo bantu tukaganira ni kenshi usanga abantu baturondera bakatubwira ati niyo mumaze iminsi myinshi mukora none mwatanguye gute eh, ingorane mwahuye n'izihe kugira ngo tu- ntituzironke hanyuma tugafashanya gutyo ikindi ni uko hariho uwundi mugwi uri nko mu gisagara ba- kindi boshobora kudutuma ko ati urashobora kuza nk'umunsi umwe canke ibiri uka- uka- ukatwigisha gutamba Mhm.
ariko kuja mu yindi mu zindi mu bindi bisagara ntabyo turashikako Mhm.
muri uyu mwanya ico turiko turifuza ni gushika aho tugira centre culturel Mhm.
hanyuma kumbure mu- muri kazoza ngira ngo tudoteba tubishikira kuja n'ahandi murabona ko hari ibizokoroha murabona ko hariho abashobora kubashigikira muri ubwo buryo bwari ko bisaba byinshi bisaba byinshi ariko bisaba ishaka cyane cyane Mhm.
urumva turiko turabikorera si ibya vuba cyane mugabo niwo mugambi mukuru turiko turabona muri uyu mwanya yego yego hanyuma eh, ya aba aba ubundi hariho nk- wavuze akantu ati mu buryo dukoresha hariho ubwo dukura muri ivyo biteramo tuba twakoze ahatandukanye ariko murafise nk'abantu bariko barabashigikira ubu unye babafasha mu buryo bwa misi yose Mhm.
Eh, igikuru abari muri ivyo biteramo mu by'ukuri ah, Eh, ego ariko buke buke hari igihe dushobora kuraba ko twokorana na na leta y'ino Mm.
kuko hariho ah, eh, igihe baba bafasha imigwi igira ibintu byo guteza imbere akaranga mhm, ego urumva turiko turaba ko twokorana nabo ariko ni ukuri igi- aha- ahanini mu byo dukora abari muri muri Mm.
ubwo buryo turonka yego yego tose kandi na niyuhire ku murongo wa telefone niyuhire ikaze na wewe niyuhire niyuhire niyuhire ntidushoboye kumugumana turongera tumugerageze mu kanya kari imbere arida ibihugu umaze kujamwo vyoba bihari ni bingahe uretse utawa aho umaze gukora ibiteramo handi ni hehe Mm, urumva akenshi abari ni ibisagara byo bya mu- bya byo muri canada turamaze kujurumva aho otawa montreal quebec vancouver hamilton london hama hariho n'abadutumiye aho muri muri leta zunze ubumwe za amerika turamaze kuza dallas turamaze no kuza new york hakaba n'abandi bashaka kudutumira barashobora kuturondera tuzoza turabikunda bakabashikira gute biroroha ko babashikira je nagerageje ndaca kuri ya internet ndashobora kuronka tumwe mu tubaranga ariko abandi bose biroroshe ko babashikiye bashobora kubashikira gute barashobora kudutora kuri facebook barashobora kudutora kuri uh, instagram mm -hmm. barashobora kurondera groupe culturel ishaka mm -hmm. canke ku bavuga icongereza barashobora kurondera ishaka cultural group hanyuma bakadutora gutyo mm -hmm.
ego eh kurakoze cyane rwose mu kanya turava dusozera ikiganiro cacu muri sanga cuno munsi Arida tuko turasa nk'abasozera kino kiganiro cacu muri sanga cuno munsi sinzi ko hari akandi wowe ufise wongera ko imbere ko duhava duhana agahindukira Arida
Alo Ego ni turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro sinzi ko hari kandi wowe ufise wongera ko imbere ko duhava duhana agahindukira Ego nashaka guha ikaze abantu bari Ottawa canke mu micungararo mu giteramo turi mu kugira mm -hmm. sinzi yuko twari twabivuze kare ariko turi mu kugira igiteramo otawa ni mu kwezi kuza itariki cumi na zitandatu kuri algonquin college urumva abashoboye kuhashika baze baze igiteramo cyacu kizoba cyitwa kahise kubu na kadoda urumva tuzogira intambo z'ikirundi hanyuma ikindi ni uko nashaka kubashimira cyane cyane rwose ko namwadutumiye kugira dushobore kuvuga ibikorwa dukora kandi dushobore kongera gutera iteka igihugu cacu no kuvuga ingene turyohewe kuna turabarundi ni twebwe dushimye ko washoboye kuturonkera kano kanya k'isaha yose kugira ngo abariko barumviriza ijwi rya amerika bumve abarundi ivyo bariko barakora ngaho otawa hama abandi barundi bari mu bihugu bitandukanye diaspora niko bakunda kuvuga wobaha impanuro yahe wobatekera akahe kajambo no munsi mu vyerekeye vyo gukomeza akaranga k'uburundi
nibaza yuko igikuru ari gukora icyo umuntu ashoboye ushoboye gutamba ukabicisha mu gutamba ushoboye kubyina ukabyina ushoboye gukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose kugira dushobore kwigisha abana bacu iyo bava tubigishe gukunda icyo bari tubigishe gukunda ikibaranga umuntu yokorera ahashika agakoresha icyo ashoboye ariko tukaba twumva yuko turyohewe kandi twishimye kuba turi abarundi ku mamuko yacu no ku karanga kacu
urakoze cyane rwose arida ingabire kuri kano kanya wahaye ijwi rya amerika kugira ngo dushobore kubana mu kiganiro muri sanga cuno munsi aho mwumvise inshuti bakunze twari ko turagaruka ku byerekeye iby'umugwi ishaka w'abarundi bari otawa muri canada bigisha ikirundi bakongera bakanagitamba arida ejo ni ijwi rya amerika ryongera gusubira kugukenera uze utwitabe hama wongere uduhe akanya tubandanye ibiganiro nk'ibi egome cyane mu izina ryanje n'irya ishaka ndabashimiye cyane ego urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho muri otawa canada twese murakoze mwakoze namwe bw'inshuti bakunze mwariko muratwumviriza muciye ku mirongo ya fm itandukanye y'ijwi rya amerika mu rwanda muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo eka namwe mwatwumvira kuri short waves mu gihugu c'u burundi canke kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu kome mwakoze nariko aradukurikirana kuri facebook live namwe bwe mubandanye mukurikirana ibiganiro vy'ijwi rya amerika aho muherereye innocent kimenyi yegeranije amajwi yakoze co kimwe na engineer bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma na lidiane nahazwe tuzongere ejo mu kiganiro muri sanga igihe c'isaha cumi nyene mugire umunsi mwiza aho muri ndabasigiye kano karirimbo ego mama ku mugwi ndangakaranga w'abagumyamabanga mu gihugu c'uburundi
aho imvura yo bikagwa kandi nite ukomeye kandi yuko nzoza yego mama oh mama nahize nyokuru natatwa natubuzage yego mama urabaza cyane batesi baruwa narugize ryashitse yego mama urabaza
urakoze diane ku kiganiro muri sanga uhereje kudusha